kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. sagaleen ameerikaa wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan wixata muddee 26 bara 2024 amma jalqabee jira keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi duraanii jiimii kaartar du'aan boqochuu isaanii ilaalchisee gabaasaa qindaa'e ergamni haaraan gamtaa afrikaa hojii nagaa eegsisu somaaliyaa eegaluuf jira akkasumas torbanitti guyyaa wixataa kan dhiyaatu qophiin ispoortii abbaa dabareetii hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sin hafeera. guutummaa oduuf mitikkuu fiqaadu.
naannoo awwaash fantaallee akkasumas affaar godina sadii bakka jedhamutti kaleessa galgala kirkirri lafaa reektaar iskeelii shan qabxii tokko galmaa'eera ji'a fulbaanaa fi onkoloolessa keessa irra deddeebbiin kirkirri lafaa naannoo affaar awwaash fantaaleetti mudachaa ture ammas torbaanota lamaan darbe keessattis irra deddeebbiin kan mudachaa jiru dilbata kaleessaa galgalas kirkira lafaa haaraa reektaar iskeeliin shan qabxii tokko galmaa'eera kirkirri isaa hanga magaalaa finfinnee fi naannoowwan biroo keessatti dhaga'amuu isaa yuunivarsiitii finfinnee. finfinneetti barsiisaa fi qorataa saayinsii hawaa ji'oo fiiziksii kan ta'an piroofeesar attaalaa ayyala sagalee ameerikaatti himaniiru kirkirri lafaa kaleessa galgala mudate kun irra caalaatti miidhaa kan geesse magaalaa saabureetti yommuu ta'u mana barumsaa sadarkaa lammaffaa saaburee manneen jireenyaa barsiisotaa fi biiroowwan bulchiinsaarra miidhaan ga'eera kana hordofees namoonni achi jiraachaa turan gara bakkoota biraatti baqachaa jiru aanaa awwaash fantaalleetti hoogganaan waajjira qonnaa fi ittisa balaa obbo ibraahim abduu namoonni aanicha keessaa bakka kirkirri lafaa kun itti uumameerraa gara bakkoota nagaa qabu jedhamanitti qubachiifamaa jiru jedhaniiru bakka kirkirri lafaa kun mudatetti dhihoo kan jiru hidhi jallisii kasam bishaan irra galagaluun fixiinsa fiduu danda'a jechuun jiraattonni naannichaa sodaa keessa jiraachuu himu piroofeesar attaalaa immoo hidhaa bishaanii kanarratti miidhaa geessuuf dhiisuusaa irratti qorannaan taasifame hin jiru jedhaniiru jechuun danseerraa massoonarraa ga'utu gabaase.
naannoo tigraayitti hojiin albuuda baasuu dhaabbachuun qorannaa akka taasifamu kaabinii mootummaa yeroo naannichaa murteesseeraa jedhu ittaanaan pirezidaantii naannichaa leetinaant jeneraal taaddasa gabra tinsaay.
albuuda warqii qotanii baasuun naannoo tigraay gama lixaatti taasifamu miidhaa geessisaa jiraachuu isaa sagaleen ameerikaa kana dura bal'inaan gabaasee kan ture yommuu ta'u guyyaa dilbata kaleessaa dhalattoota shiree indaasillaasee waliin magaalaa maqaleetti kan walga'ii taasisaniiran itti aanaan pirezidaantii yeroo naannichaa leetinaant jeneraal tsaadiqaan gabratinsaay albuuda warqii baasuun naannoo sanatti gaggeeffamu akka dhaabbatu ji'oota shan dura murtoon darbuu himanii rakkoo keessoo keenyatti uumamee jiruun humna waan kana raawwachiisu naannoo sanatti hin argamu. albuuda warqii kanarraa galiin argamu naannicha deebisanii dhaabuuf akka ooluu fi namoota naannoo irratti sababa keemikaalaan miidhaa irra ga'aa jiru hir'isuuf akka dhaabbatu murteessuus eeranii murtee kanas hojiitti hiikuuf gareen hundaa'uus ibsaniiru. dhaabni adda bilisa baasaa uummata tigraay kan dooktar dabratsiyoon gabra mikaa'eliin durfamus guyyoota kudhaniin dura ibsa baaseen saamicha albuuda warqii baasuu irratti taasifamu ittisuuf yeroof akka dhaabbatu ni qabsoofna jedhee dargaggoonni fi hawaasni naannichaa kan karaa mala aadaan baasan garuu ittaaffan jedhee ture dhaaboliin siyaasaa mormituu arenaa tigraay baayitoonaa fi wuddib cinaat tigraay waliin ta'uun waraqaa qorannoo haala nageenyaa fi albuuda naannicha keessaa qotamaa jira jechuun gaafa sanbata darbe mudda bara 2017 magaalaa maqaleetti dhiyeessaniin keemikaalonni albuuda warqii baasuuf jecha hojiirra oolfamaa jiran namoota bineeldotaa fi qabeenya uumamaa irratti miidhaa geessaa jirus jedhaniiru dilbata kaleessaa immoo gaazexeessitoonni televezyiyoona tigraay kan mootummaa naannichaan hoogganamu naannicha keessatti haala albuuda warqii baasuu kanarratti gabaasa hojjechuuf gara aanaa asgada bakka addaa meeyilititti imalanii kan turan. turtii sa'aatiiwwaniif to'annaa qaamolee nageenyaa jala tursiifamuu isaanii sagalee ameerikaatti himaniiru konkolaachisaa gaazexeessaa tokko ogeessa kaameraa tokko ta'anii to'annaa jala oolfamanii turuu sagalee ameerikaatti kan hime gaazexeessaa tasfaagzii asibey turtii sa'aatii torbaan booda gadhiifamus himeera naannoo tigraay godina kaaba lixaatti hoogganaa waajjira nageenyaa kan ta'e obbo tasfaay abbaadii ogeeyyiin miidiyaa kunneen eeyyama naannoo sana isaan waraabsisu waan hin qabaanneef to'atamuu danda'aniiru jechuun sagalee ameerikaatti himaniiru isa booda garuu gadhiifamaniirus jedhaniiru.
pireezidantii yuunaayitid isteetsi duraanii jiimii kaartar du'aan addunyaa kanarraa boqotaniif pireezidanti joo baayidan dabalatee hoogganoonni garaagaraa gadda isaanii ibsachaa jiru.
pireezidaantii yuunaayitid isteetsi isa soddomii sagalaffaa kan turan jiimii kaartar umurii isaanii waggaa dhibba tokkotti dilbata kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan kan boqotaniif pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi amma aangoorra jiran joo baayidan hoogganaa biyyaa nama gargaarsa namoomaa fi hiriyyaa jechuun ibsanii namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman kan addunyaarra jiran addunyaan guutuun hiriyyaa isaanii akka dhabanitti itti dhagahama jiimii kaartar nama jechaan jiraate osoo hin taane kan hojiin jiraate jechuunis ibsaniiru yuunaayitid isteetsi filataman doonaald tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaanii tiruuz irratti barreeffama maxxansanii kaartar qormaanni waajjira isa oovaalii yookaan waayitaawus keessatti isaan quunname biyya keenyaaf yeroo murteessaa ta'etti kan dhufanii fi hunda keenyaaf abbaa oolmaa fi galata kan qabanidha jedhaniiru pireezidaantiin firaans imaanu'eel maakiroonii fi ministeerri muummee biriitan keeyir staarmer illee fuula miidiyaa hawaasaa eegs irratti du'uu kaartar sababeeffachuun gadda isaanii ibsataniiru jiraattonnis bakka giddugala pireezidaantii jiim kaartar kan atlaantaa joorjiyaatti argamutti balbalarra abaaboowwan kaa'afii jiru jiimii kaartar filannoo yuunaayitid isteetsi bara 1976tti dorgomuun pireezidaantummaa kan mo'atan bara 1977 hanga 1981tti pireezidaantii biyyattii turan.
qondaaltonni kooriyaa kibbaa wixata kan xiyyaarota booyingii 737 kanneen buufata xayyaara biyyichaan hoogganaman hundarratti nageenya isaa kan ilaaleen qorannoon akka geggeeffamu himan.
torban darbee kooriyaa kibbaatti balaa xiyyaaraa mudateen lubbuun namoota dhibba tokkoof torbaatamii sagalii darbuu hordofee daandiin geejiba xiyyaaraa biyyattii wiixata har'aa xiyyaarota booying torba soddomii torba kan inni bulchuu irratti qorannoo nageenya isaanii irratti akka taasisu qondaalonni biyyattii himaniiru balaan dilbata kaleessaa mudate akka buufata xiyyaaraa biyyattiitti balaa isa guddaa yommuu ta'u xiyyaarri kooriyaa kibbaan hoogganamu xiyyaarri jeejuu buufata xiyyaaraa moyaan idil addunyaatti wayita bu'aa jirutti daandii. balalii irraa maquun dallaatti bu'uun gubachuu danda'eera xiyyaarichi namoota 181 fe'ee kan ture yommuu ta'u namoonni 179 du'aniiru namoota du'aniiran kanneen keessaa 146 eenyummaan isaanii adda kan baafame yommuu ta'u kanneen 33 ta'an immoo ashaaraan quba isaanii fi dnn isaanii qoratamaa jira sababni balaa kana hanga ammaatti kan hin beekamne yommuu ta'u bakka bu'aa pireezidaantii haaraa ta'uun kan muudameeru chooyi saanmook nageenya xiyyaarota booyingi biyyattiin hoogganamtu hundaarratti qorannoon nageenyaa akka taasifamu. ajaja kenneera ministirri geejibaa biyyattiis akka mirkaneessetti xiyyaarota booying torba soddomii torba jeetlaayinar kanneen baay'inni isaanii dhibba tokkoof tokko ta'an hundaa irratti qorannaan nageenyaa gaggeeffama jaleera qorannaan kun wayita taasifamus bakka bu'oonni boordii nageenyaa geejiba biyyaalessaa yuunaayitid isteetsii fi kan booying wiixata har'aa kooriyaa kibbaa seenus jedhameera.
gara gabaasataa nutti ennaa ceenu pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi duraanii jiimii kaartar umrii isaanii waggaa dhibba tokkotti du'aan boqotan gaazexeessaan voa keen faarabaa jireenya pireezidaantii duraaniif hojii pireezidaantummaa booda fayyaa addunyaaf dimookiraasii guddisuuf babal'isuu keessatti qooda isaan qabaatan ilaalchisuudhaan ka gabaase yoo ta'u seenaan yaadatamu pireezidaantii ameerikaa 39 irratti bal'inaan gabaasee jira kunoo. jiimii kaartar amajjii digdama bara 1977 innaa hirbuu seenuun aangoo qabatan mootummaa akka uummata isaa gaarii ta'een hundeessa jechuun waadaa seenan.
ameerikaan guyyaa jalqabaa haaraa kanarratti addunyaaf haqaaf nagaa buusuu gargaaruu caalaa. hojiin kabajamaas ta'e guddaan jiraachuu hin danda'u.
jaarmiyaan addunyaa bu'aaf hin hojjenne giddugala kaartariin kan hooggananiif badhaasa noobeelii badhaafamuudhaan yeroo aangoo marsaa tokko waayit haawus keessatti qaban irra darbanii addunyaa tottolchuu kan itti fufan yoo ta'u ergamni isaanii nagaa buusuu dhukkubatti duuluuf abdii uumuu ture.
hojii waaltaa kaarter yeroon pireezidaantii ture hojiin hojjechuuf yaala akka itti fufettan ilaala.
kaartar bara 1924 pileensi joorjaa keessatti dhalatan bara 1946 akaadaamii humna galaanaa yuunaayitid isteetsi irraa kan eebbifaman yoo ta'u bara 1953 pileenitti deebi'uudhaan erga abbaan isaanii du'anii booda hojii qonnaa maatiitti tuun bobba'in dura aangawaa humna galaanaa ta'uun hojjetaniiru. kaartar yeroo sochii qabsoo mirga namaa kan bara 1960mootaa keessa siyaasatti kaseenan yoo ta'u bara 1971 bulchaa kutaa joorjaa utuun ta'in dura seera tumaa joorjaa ta'uudhaan hojjetaniiru.
ifatti kanan isinitti himu yeroon loogii sanyii xumurameera.
kaartar bara 1971 keessa bulchaa kutaa joorjaa hagas hin beekamne irraa ka'uudhaan bara 1976 kaadhimamaa pirezidaantii ta'anii riippaabilikaanticha jeeraald foordiin sagalee xiqqoodhaan injifatan waliigaltee. kaamp deevid bara 1979 dhumarratti waliigaltee nagaa masriif israa'el gidduutti uumame jaarsummaan gidduu seenuun sadarkaa olaanaa pirezidaantummaa kaartar ture.
yeroon pireezidaantii ta'e waggoota 25 dabran keessatti arabootaaf israa'eloota gidduutti waraanni afur kan geggeeffame yoo ta'u. ennaa sana hooggansi masrii tokkummaa sooviyeetiin gargaarama ture dhugumatti biyya tokkicha waraana israa'el dura dhaabbate ture.
kaartar waliigaltee to'annoo sulula paanamaa kan gara paanamaatti deebisuu irrattis marii akka geggeessamu taasisuudhaan riippaabilikii uummata chaayinaa waliin hariiroo dippiloomaasii guutuu uuman. garuu warraaqsa islaamaa bara 1979 iraan keessatti geggeeffame adeemsa pireezidantummaa isaanii ni jijjiire. mormiin abbootii amantaa sha'aan durfamu kan yuunaayitid isteetsiin deeggaramuuf biyyarraa baqate shaa kuffiseera boodarra hidhattoonni embasii yuunaayitid isteets kan teheraan jiru weeraruudhaan lammiilee ameerikaa 66 booji'an dhuma baatii sadaasaa kanneen booji'aman namoonni 13 gadhiisaman. baatii eblaa bara 1980 keessa eeggatamtoonni hafan akka gadhiisaman gochuuf kaartar duula waraanaa ajajan. sunis ni fashalee miseensonni waraanaa yuunaayitid isteetsi saddeet ni du'an kaartar biyya keessaas qormaatatu isaan mudate qaala'insi jireenyaaf hojii dhabdummaan dabalaa dhufe dinagdee ka gufachiise yoo ta'u filannoo bara 1980 irratti riippaabilikaanticha roonaald reegan akka injifataniif gumaacheera amajjii 20 bara 1981 guyyaa reegan hirbuu seenan iraan dhumarratti lammiiwwan ameerikaa booji'aman gadhiifte. kaartar injifatamanii dhiphina keessa seenuudhaan mana kitaabaa pireezidantummaa ofii karoorsuuf jecha gara pileensitti deebi'an.
xiqqaa ta'ee waajjiraaf gamoolee mimmiidhagoo haga tokko atlaantaa keessatti qabaachuu yaadeen ture.
baay'ee waan caalutu ta'e dhaabbata bu'aaf hin hojjenne addunyaa irratti beekamaa ta'e giddugalli kaartar filannoo dhibba tokkoo ol. akka gaariitti geggeessamuusaa to'ate falmii bara 1994 kooriyaa kaabaa waliin wal dhibdee niwukilaraa irraa kaasee hanga waliigaltee nagaa ugaandaaf sudaan gidduutti uumame jaarsummaan gidduu seenee jira giddugalichi hojii fayyaan jajjabeessaa kutaalee addunyaa iyyeeyyii ta'an keessatti dhukkubatti ni duula dhukkuba giinii woormi jedhamu dhabamsiisuun galmasaa jalqabaa ture.
seenaa dhala namaa keessatti dhukkubni tokko qofti dhabamsiisame waggoota soddomaa ol dura kanaaf dhukkubi giinii woormi immoo yeroo dhiyootti seenaa keessatti dhukkuba salammataa lafarraa haxaa'amu ta'uuf jira.
hojii namoomaa gargaaraa turan bara 2002 keessa osloo keessatti badhaasa noobeelii argamsiiseeraaf.
badhaasa noobeelii nageenyaa injifachuun koo sababaa hojii giddugalaa kaarter ture kanaaf seenaa yaadatamu kana ga'aaf mirga namoomaa irratti hundaa'e qabaachuun koo guutummaatti quubsaadha eenyutu kanan barbaadu jechuu kooti.
kaartar hanga waggaa sagaltama guutanitti dammaqiinsaan hojii hojjetaa akka turan yoo ta'u bara 2015 kaansarii sammuurraa dandammatan garuu fayyaan isaanii gadi bu'aa dhufuun waggoota dhumaa isaanii keessatti irra caalaa magaalaa dhaloota isaanii pileensi keessatti akka daangeffaman isaan taasise. jiimii kaartar yeroo dhumaaf sadaasa bara 2023 yeroo sirna awwaalcha haadha warraa isaanii roozaliin uummata duratti mul'atan gaaffiif deebii miidiyaalee yeroo dhumaaf taasisan keessaa tokko keessatti kaartar abdii egeree qaban voaf qoodaniiru.
yuunaayitid isteetsi gara fuulduraatti addunyaa nagaaf mirga namoomaaf qulqullina naannoo irratti tokkoffaa taatuuf carraaqqii gootu arguun barbaada nama hunda walqixa kan ilaaluu jechuu kooti otoo akkas gochuu dandeenye biyyani baay'ee jaalladhu keessatti humna guddaa isa dhugaa qabaanna turre.
kaartar pirezidaantii waayit haawus keessa jiraatan isa kamiinuu caalaa umurii dheeraa ka jiraatan yoo ta'u gaa'illi isaanii haadha warraa isaanii rooziliin waliin qabaatanis pirezidaantiif giiftii duree mara caalaa isa dheeraa ture. kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma dabareen kan qophii ispoortiiti. shaampiyoonaan fiigicha qaxxaamuraa biyyaa akka naannoo oromiyaatti dilbataaf sanbata darbe bulchiinsa magaalaa shaggar sulultaatti dorgomamaa ture olaantummaa kibba bulchiinsa maga isa shaggariin xumurame gama biraatiin dorgommiin piriimeer liigii ingilizii torbee kudha saglaffaatiin maanchestar sitiin gara mo'annaatti deebi'ee jira kilabii. maanchestar goolii lamaaf duwwaan injifachuun liivarpuul amma olaantummaa isaa agarsiiseera dilbata kaleessaa kibba weenstaam yuunaayitid goolii shaniif duwwaadhaan injifateera.
shaampiyoonaa fiigicha qaxxaamura biyyaa naannoo oromiyaa marsaa soddommaffaa tibbanaa bulchiinsa magaalaa shaggar sulultaatti gaggeeffame irratti atleetonni dhibbaan lakkaa'aman. irratti qooda fudhataniiru atleetonni kunneen kilabaa fi bulchiinsa magaalota naannoo oromiyaa irraa babba'anidha haala kanaanis fiigicha kiiloomeetira kudhan dhiirota gidduutti dorgomameen dejene magarsaa tokkoffaa leencoo tasfaa'ee lammaffaa oliqaa addunyaa sadaffaa bahuun xumuraniiru dorgommiidhuma kiiloomeetira kudhan dubartoota gidduutti fiigameen warqinash eddeessaa geexee alamaayyoo fi abarruun sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa qabachuun injifataniiru dorgommii guddattoota umurii 20 gadii dhiiraatiin immoo ayyaansaa alamuu injifateera taammiruu ammayyuu fi kaasaawwan gaaddisaa sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa bahaniiru fiigicha kiiloomeetira ja'a guddattoota dubartoota umurii 20 gadii gidduutti dorgomeen kokkobee abarraa yagguu mo'attu guddinash alamuu fi manbara tsaggaa'ee lammaffaa fi sadaffaa ba'uudhaan xumuraniiru shaampiyoonaan kunis dilbataa fi sanbata darbee kan dorgome yoo ta'u qabxii waliigalaatiin kilabni bulchiinsa magaalaa shaggar injifannoo goonfateera bulchiinsa magaalaa shaggar fiigicha kiiloomeetira jaha dubaraan kiiloomeetira saddeet dhiiraanii fi ulee walitti kennuu makaan ture kan olaantummaadhaan xumure. fageenya kiiloomeetira kudhan qabxii waliigalaatiin dhiiraatiin immoo bulchiinsi magaalaa asallaa waancaa fudhateera gara odeeffannoo pirimeer liigii ingilizitti yogguu dabarru immoo gareen peep gaardiyoolaadhaan hoogganamu maanchestar siitiin yeroo jalqabaa fi taphoota pirimeer liigii shan walitti aansuun erga injifatame booda qabxii sadii argachuu danda'eera tapha leesar siitii wajjin dilbata kaleessaa dirree leesar siitii irratti taphatameen maanchestar siitiin gooliiwwan seevinihoo fi haalaand galchaniin lamaaf zeeroon injifachuu danda'eera. Taphni kunis erga peep gaardiyoolaan leenjisummaa jalqabanii tapha dhibba shanaffaa isaanii kan leenjisan yoo ta'u tapha dhibba shanaffaa isaanii irratti immoo injifannoon goolabuun isaanii gammachiiseera. Kilabni leesarsiitii leenjisaa haaraa vaannestirooyi qacarratus ammas fooyya'insa agarsiisuu hin dandeenye. Tapha dilbata kaleessaa kan biraatiin immoo liverpool olaantummaa taphaa fudhachuun kilaba west ham yuunaayitid goolii baay'ee shaniif zeeroon mo'ateera. liverpooliif liyaas kaagbo mohaammed saalaa aleksaandar aarlaand fi diyaagoo jootaatu gooliiwwan kilabicha mo'achiisan kan galchan. haala kanaanis liverpool carraa waancaa pirimeelii argachuu haalaan bal'ifachaa jira liigichas garaagarummaa qabxii saddeetiin dursaa jira. taphoota pirimeer liigii birootiin notingaam foorest goolii lamaaf zeeroon kilaba everton kiristaal paalaas goolii lamaaf tokkoon saawuzan bitan yagguun mo'atan tootanhaamii fi walbarhaan bitan akkasumas fulaamii fi barnomaawus goolii walfakkaataatiin walqixa lamaaf lama bahaniiru. pirimeer liigii ingilizii kanaa liverpool qabxii 45 tokkoffaa notingaam foorest qabxii 37 lamaffaa arsenaal qabxii soddomii jaan sadaffaa akkasumas cheelsiin qabxii soddomii shaniin arfaffaa ta'uun wal duraa duubaan dursaa jiru gabaasa sagalee ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaan nagasaa stookholm siwidin.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessan fidna addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti kanatti taansuudhaan gara qophii addaatti ceena. filannoolee afrikaa keessatti geggeessaman ilaalchisee walitti bu'iinsaawwan raawwataman irratti gabaasa qindaa'e bafaaqaaduu moroodaa dhiyeessa.
dhaabbanni miti mootummaa walaba ta'e. waa'ee bakkaawwanii walitti bu'iinsi irratti raawwatamuutii fi galmee taatiiwwanii irratti hojjatuu fi ACLED jedhamu akka gabaasetti bara kuma lamaa kaasee addunyaa irratti walitti bu'iinsa filannoodhaan walqabatanii uumaman keessaa dhibbeentaa shantamni afrikaa keessatti kan raawwatanidha walitti bu'iinsi kun lammiilee biyyoottanii balaa fayyaa cimaadhaa fi kan saaxilanidha. ministeera fayyaa biyya gaanaatti daayirektara tajaajila ambulaansii kan ta'an foostar ansong biriijaan waa'ee kanarratti waan jedhan qabu.
The parties, uh, parties moving around, campaigning, some deep into the night.
Paartileen duula filannoo yommuu taasisan alii halkan guutuu waan socho'aniif konkolaachiftonni ni dadhabu. Kun immoo balaa konkolaataa daandii irraatiif isaan saaxila. Kanaafuu yeroo kamiyyuu filannoo keessa yommuu jirru lakkoofsi balaa konkolaataa akka ol ka'u ilaalleerra.
Akka abbaan taayitaa nageenyaa daandii biyyaalessaa biyya Gaanaa jedhetti Gaanaa keessatti yeroo filannoo balaan konkolaataa dhibbeentaa kudhaniin dabala. humnoottan nageenyaa biroo waan eegumsa filannoo irratti heddumminaan hirmaatanii fi lakkoofsi humnoottan nageenyaa daandii irratti hojjetanuu waan hir'atuuf rakkoon yookaan balaan daandii irraa ni dabala akka ansong biriijaan dabalanii jedhanitti rakkoon nageenyaa biroo yeroo filannoo uumamu butuuta qaamaatii fi dheebuudha. sa'atii dheeraadhaa fi duula filannoo taasisuu fi sa'atii dheeraadhaa fi sagalee kennuudhaa fi dhaabbachuun lammiilee irratti miidhaa geessisuu danda'a.
Some they, they don't even eat because they want to go early and then go and cast their votes. So they don't eat.
Waan ganamaan bahanii sagalee kennuu barbaadaniif kanneen otuu waa hin nyaatiin bakka filannoo deeman jiru. Hiriira keessa waan sa'aatii dheeraaf dhaabbatanii turaniif bishaan dheebotu. Kanneen dhukkuba sukkaaraa qaban otuu waa hin nyaatiin turan jiru. Kanaafuu kanneen kufanii of wallaalan jiru.
Ayizaak Niwumaan Arturii ogeessa qorqalbiiti. Dubbiimaa waldaa ogeessota qorqalbii ta'uudhaanis hojjechaa jira. Rakkina qaamaa irra ga'u.
ergamni haaraan gamtaa afriikaa hojii nagaa eegsisuu soomaaliyaa eegaluudhaaf sa'aatii muraasa qofa lafa hafetti qondaalli naannoo soomaaliyaa tokko humnoonni gamtaa afriikaa keessatti loltoonni akka hin dabalamin akeekkachiisan gabaasaa haaruun maaruuf jaallanne dhiyeessa.
kutaa humnootiin itiyoophiyaa keessa sosso'an juubaalaandii ittaanaa pireezidaantii ka ta'an mahmud sayid itiyoophiyaan gamtaa kana keessaa baafamuu akka morman sagalee ameerikaa damee tajaajila gaanfa afriikaatti himaniiru mahmud akka jedhanitti haalli nageenyaa lafarra jiru waldhabdee waggaa tokkoof itiyoophiyaaf soomaaliyaa gidduu ture sanarraa addatti ilaalamuu qaba kunis itiyoophiyaan soomaalilaand waliin. waliigaltee mallatteessiteerraa addatti akka ilaalamu barbaadu mahamuud loltoota itiyoophiyaa achi baasuun alshabaabiif faayidaa qabaa jechuudhaan falman.
marka wal walweyn waxaan ka qabnaa kaalinta itoobiya ay ku leedahay amniga soomaaliya haddii laga saaro inay ka faa'iidayaan khawaarijta.
ga'een itiyoophiyaa nageenya soomaaliyaa keessaa yoo kaafame warra khawaarijii yookaan immoo warra karaarraa maqe akka fayyadu. lammiileen soomaaliyaa tasgabbii dhabuun akka isaan mudatudha inni kun baay'ee nu yaaddessa yaaddoo kanas duraan ibsineerra ejjennoon keenyas kanuma.
Mahmuud tibbana Finfinnee keessa ka turan yoo ta'u hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee qondaaltota Itiyoophiyaa waliin wal arganii turan Mahmuud Saayid Aadan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walta'iinsi Soomaaliyaa fi Itiyoophiyaa. Hawaasa naannoo loltoonni Itoophiyaa keessa socho'aa jiraniif nageenya jiru ni dabalaa jedhan.
Marka arrintaas si miizaan leh oo waaqici ah oo run oo Soomaaliya gudaheeda ka shaqayn karto oo iskaashi amni oo macno leh keeni karto.
Dhimmi kun madaallii qabatamaaf garaa qulqulluun Soomaaliyaa keessatti hojjechuu danda'uun tumsa nageenyaa hojiirra ooluu danda'u mirkaneessuu danda'uun akka ilaalamu barbaanna. Sun haala adda ta'een akka ilaalamuuf. Akka qophaa'u barbaanna.
Kanas ka dubbatan erga ergamni deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haaraan kan Soomaaliyaa torban darbe golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa aangoo jalqabaa ji'oota kudha lamaaf raggaasifame keessatti gahee loltoonni Itoophiyaa qaban irratti mirkanaa'uu dhabuun erga uumamee booda tokkummaan mootummootaa aangoo kenneen gamtaan Afrikaa ergama marsaa tokkoffaa kan hanga waxabajjii soddoma bara kuma lamaaf digdamii shanitti turuuf. hojjetoota uffata waraanaa uffatan hanga kuma kudha lamaaf dhibba ja'aaf digdamii ja'a poolisoota kuma tokkoof afurtama dabalatee akka bobbaafaman hayyameera. Muddee kudha tokko Itoophiyaaf Soomaaliyaan Ankaaraa Tarkii keessatti waliigalteerra ga'aniin abbaa biyyummaa tokkummaa fi daangaa naannoo walii mirkaneessuu ka dabalatu ture. Ergasii booda qondaaltonni Soomaaliyaa. loltoonni Itoophiyaa humnooti gamtaa Afrikaa keessatti qooda qabaachuu danda'aniif banaa ta'uusaa mirkaneessaniiru. Gama biraatiin qondaaltonni Soomaaliyaa akka jedhanitti lakkoofsa sana keessaa gara kuma kudha tokkoo biyyoota sadii jechuun Ugaandaa, Jabuutii fi Keeniyaa irraa argachuu isaanii himan. Torban darbe tokkummaa mootummootaa irratti bakka bu'aan Itoophiyaa Tasfaayee Yilmaa Saabo mirkanaa'uu dhabuu dhimma kanaa irratti dubbataniiru.
The transition from ATMIS to AUSOM takes, takes place amid, amidst these uncertainties. We share the high expectation.
Imala ce'umsaa gamtaan Afrikaa Soomaaliyaa keessatti qabu ATMIS gara ergaa haaraa kan deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Soomaaliyaaf geggeessuutti AUSOM jechuudha ce'uun kun kan raawwatamu waan hin mirkanoofne gidduutti bu'aa nageenyaa hanga ammaatti argame kunuunsuun. tasgabbii yeroo dheeraa soomaaliyaaf gumaacha gaarii akka taasisu ergama haaraa kan deeggarsaaf tasgabbii gamtaa afrikaa soomaaliyaaf geggeessuurraa ga'ee olaanaa ni qooddanna.
jechuun torban darbe gola nagaa eegumsaaf ibsaniiru ce'umsi kun kan mirkanaa'u yoo humnootiin nageenyaa kan soomaaliyaa itti gaafatamummaa guutuu akka fudhatan dandeessifame qofa ta'uu ibsaniiru obbo Tasfaayeen akka jedhanitti itiyoophiyaan ergama gamtaa afrikaa soomaaliyaa keessaa qabutti. hirmaachuutti fufuuf qophii ta'uu agarsiisaniiru.
We look forward to working closely with the federal government of Somalia that we trust will continue to be a committed partner in counter-terrorism efforts.
Mootummaa federaalaa Somaaliyaa kan tattaaffii farashoorkeessummaa keessatti michuu kutannoo qabu ta'e itti fufa jennee amantaa qabnu waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu barbaanna.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaan darban hordofuu hin dagatinaa iimeeliidhaan akkasumas feesbuukii eksirratti nu argachuu dandeessu qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.